iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika ryabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa kabiri itariki indwi y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na federike nkunikije naho zina umunezero
isilamu si tuwarizme si ubwicanyi isilamu ntitoteza uyo muntu wese y'umwicanyi ntumuhe izina rya isilamu muhe izina ry'umwicanyi
uyu ni umukuru w'ishyirahamwe ry'abayisilamu mu burundi Sheikh sadiki abdara kajandi iyi nkuru cyo kimwe n'andi makuru arimo inkuru yerekeye imfashanyo yo kugarukira abanyagihugu mu gatumba basinzikajwe n'imyuzurira hamwe n'inkuru yerekeye umugambi wo kurwanya ibiturire mu ntara zo muri aruko turagaruka ko mu kanya kari imbere
abanyagatumba amajana abiri na mirongo umunani bahuye n'ibyago byaturutse ku myuzurire yo mu mezi abiri aheze muri komine mutimbuzi y'intara ya bujumbura uyu munsi ku wa kabiri baronkejwe imfashanyo z'imfungurwa izo mfashanyo zarungitswe n'umwami wa maroc zikazofasha abayisilamu bari mu bayironkejwe gushobora kubaho muri iki kiringo c'amafungo iyi nkuru twateguriwe na mugenzi wacu evariste nziko banyanka
iyo mfashanyo yatanzwe ku banyagatumba amajana abiri na mirongo umunani bahuye n'ibyago mu gihe c'imvura iheze abenshi n'abayoboke b'idini rya isilamu iyo mfashanyo igizwe n'itoni zine z'umuceri itoni zine z'ibiharage itoni imwe y'isukari n'indobo mirongo ine na zine z'amavuta y'amakoto uwashikirije iyo mfashanyo ni nsengiyumva hussein desire arongoye ishirahamwe rifasha urwaruka rwo mu gisagara ca bujumbura kwiteza imbere avuga ko iyo mfashanyo bayikesha umwami w'ingoma ya maroke muhamedi wa gatanu kuri uno munsi uri hejuru rero tukaba twari turamutse dutanga imfashanyo y'ifutari twashikaniwe na nyinicubahiro umwami w'igihugu ca maroke tukaba rero twaramutse twitanga kuri uno munsi ugira kabiri aho abayisilamu b'isi yose bari mu mafungo y'ukwezi kutagatifu kw'idini rya isilamu tukaba rero twayibahaye kugira ngo ishobore kubunganira mu kubafasha kuronka ingaburo murazi yuko kenshi iyo umuntu ari ntaho nikora biheza birakanamugora agashyira umutima hejuru yibaza ati mbega jewe ngiye kugira gute kugira ngo uko abandi bafise kumbura uko bigira nsengiyumva twamubajije igituma barimviriye abo banyagatumba yabwijwe rya amerika ko ari ukubera bahuye n'ibyago agereranije nabo mu mihingo ya hafi murabona mu minsi yeze n'imvura yaraguye ngaha imirima iratwagwa akaba ariho abantu rero by'ukuri bari mu bukene bugaragara buboneka bakeneye ko boheza bagashigikirwa bagafatwa mu mugongo abanyagatumba batari abayisilamu bibaza yuko mwabacaguye mwarobanuye mwahaye gusa abayisilamu ngira nimba mwashoboye kwitegereza neza mwabonye yuko n'ivyo bagizwe benshi n'abayisilamu benshi mugabo harimwo n'abandi bantu batari abayisilamu nabo nyene bashikiwe n'ingorane n'amakuba yashikiye abandi nabo nyene bakaba bashoboye kuja hamwe barasabikanya kano gafashanyo nta muntu n'umwe rero twacaguye bose twabahaye kuko bose n'abarundi kandi bose basangiye gupfa no gukira basanzwe babana bari hamwe abaronkejwe iyo mfashanyo bashimira umwami w'ingoma ya maroke mohamedi wa gatanu kubona yabibutsa akabafasha manirambona amina umwe mu banyagatumba ashimira uwabashikirije iyo mfashanyo aho ni mu gihe hari abazironswa ntibazishikirize abo zigenewe ko dushimye bimwe bivuye ku mutima umfashanyo umwami wa maroke yaturonkeje abantu bo mu gatumba turashimye bivuye ku mutima kandi dushimye twongera dusaba kuko twahuye n'ikiza cy'imvura tukaba bamwe tutagiraho dukika umusaya twashaka ko n'ibyakunda bigashoboka hamwe na leta y'u Burundi ko bodufasha ibisakazo urirongoye nawe turamushimiye mwe bivuye ku mutima kuko tubona benshi ibintu biza bigahererera ntitubibone ariko kuko ubera we abizanye bishika abantu bose bakabibona abayisilamu barashimye bimwe bivuye ku mutima abo banyagatumba baronkejwe imfashanyo y'ibifungurwa ni bamwe mu miryango irenga amajana atatu na mirongo itanu itagiraho ikiko umusaya kubera amazu yabo yatwawe n'imyuzure umukomiseri w'igipolisi cy'u Burundi Ntemaco Antoine n'umuyobozi mukuru w'igipolisi kijejwe gukinga impanuka avuga ko abasinzikaye cyane muri komine Mutimbuzi arabo mu duce twavugizo mushasha ya mbere n'iya kabiri na kinyi ya mbere muri utwo duce iyo myuzure iracibonekeza amagingaya abateye izabo mu gace ka vugizo bangana n'imiryango amajana abiri ubu bacumbitse mu tuzu tw'amahema mu gace ka warubondo nabo nyene basaba kuronswa amabati kugira ngo bikunze iyo myuzure ikarangira bashobore gusanura basubire mu zabo mu gatumba muri komine mutimbuzi y'intara bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
urakoze evariste mu nama y'akarere k'uraruko yo kurabira hamwe ukuntu igiturire cotuzwa abarongoye intara z'uraruko baremeza ko ibisata vyose vy'ubuzima bw'igihugu vyugarijwe n'igiturire mu bushikiranganji bw'intwaro ibereye bwatunganije iyo nama abatetsi bavuga ko igiturire cabaye akaranda n'inkuru ya mugenzi wacu jean bosco ndarurinze inyigisho zose zatanzwe n'abakozi bakuru bakuru mu bushikiranganje bwo mu biro vy'umukuru w'igihugu bijejwe intwaro ibereye canke mu gipolisi kidasanzwe kijejwe kurwanya igiturire berekanye ko ibisata vyose vya leta bizingamitswe n'igiturire hari mu nama yabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi yakoranije abakozi bakuru bakuru mu buzi bwa leta mu ntara z'uburaruko abadandaza n'abo mu mashirahamwe yigenga ubushikiranganje bw'intwaro ibereye bwatunganije iyo nama bufatikanije n'inama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano Silvestre Marora umukuru w'ibiro vy'amaho muri iyo nama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano yavuze ko bibabaje cyane kubona igiturire kizingamika igihugu mu gihe ibwirizwa shingiro ry'u Burundi rigaruka kenshi kugwanya igiturire ati gezaho ingingo zine mu ibwirizwa shingiro zari zo kwiyamiriza igiturire abarundi bose baratoye baravuga bati ibintu by'ibiturire ntitubishaka kuko birakenesha biteza urubwa bisubiza igihugu inyuma mugabo ubu nivyo vyasasiba indava wewe wabaye musitanteri uriko urakiranira ico kibanza muri conseil communale hariya umugore wawe ukamubwira uti tugira tuce twubaka kaga parcelle none ko umushahara wawe ari 120000 ibihumbi ijana na mirongo ibiri ca byubaka parcelle umwaka umwe none ivyo biturire none ico gihugu kizotwagwa n'ibiturire kigatwa twagwara na fraude n'igihugu nyabaki mugezaho mugezaho mugezaho mugezaho abajejwe intwaro mu ntara z'uburaruko bati uwohakana ko igiturire kigisibije yoba aswaganije anise niyo nkuru ni buramatari w'intara ya kayanza hasi noje imbere yanyu nkuvuge yuko mu kayanza atagiturire kiriyo canke ata fraude iriyo nabandiko ndabesha muri bijya bisita byose mwadondaguye hariho ibintu bishobora kuba bitameze neza haba mu gipolisi nko ku mabarabara haba opeji turabyumva haba mu butungane twirirwa turabona ibibazo bijanye n'inkozi z'ikibi zirekurwa ugahiga igituma zareka ukabura abafashe abana ku nguvu barekura tongera tubafatisha ukubera ibibazo ari na byinshi ugasanga rimwe mwe twanavyibagiye biheze uko haba mu kayanza imuyinga ingozi ndetse no mu kirundo abajejwe intwaro bavuga ko bagihagurukiye intambamyi ihari ni iterabwoba ariko ritabahagarika kubandanya mpabansi jean berkimas ni umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya muyinga mu ntara ya muyinga ku bijyanye na forode ni uvuga ko ubu aragahengwe twaragihagurukiye turazibira n'abantu bose bakora forode mbere gushika n'aho dutangura kuronka amamenasi ngo mweho ntimuwuje ngo abandi bo ngo byagenda gute ngo ngo ibyo muri ko murigira ngo turaronka amamenasi mugana natwe tubabwira tuti wanka wareka tuzokwiruka ko n'ibirenge bishuhe umugambi wo kurwanya igiturire mu bushikiranganje bw'intwaro ibereye ufashwe mu mugongo n'igisata ca oni kijejwe iterambere PNUD Christine Nkurunziza yaserukiye ico gisata ca oni muri iyo nama avuga ko kubona bahaguruka bagafasha muri uwo mugambi ari uko igiturire cabaye akaranda igisata ca oni PNUD kijejwe iterambere kirinze gihaguruka kikiyumvira gufata uburundi mu mugongo mu kurwanya igiturire ni uko igiturire kiba cyafashwe nk'uko ari akaranda ni uko kiba cyafashwe nk'uko ari kiza dushake dufate akarorero kuri bimwe bimwe tuvuge igiturire mu gisata cy'amagara y'abantu muce mwiyumvira iyo umuntu ajejwe gutanga imiti hakaza kwivuza umuntu aje kwivuza malariya akamuha parasetamol ni ukuvuga ngo abantu barapfa bakarangira Jean Bosco Ntahimpera umwunganizi w'umushikiranganje mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe intwaro ibereye avuga ko ibikorwa nk'ivyo vyatunganijwe kuva ku nzego zo hejuru ati ni mu ntumbero yo gufasha bose kugira ngo ubuzobandanye kirya ntazoronke icitwazo ntimuhave mwibaza ko ari ibikorwa vyega izi ntara zine gusa ni ibikorwa twatunganije mu gihugu cose muhava mwibaza muti none kumengo hari habibagiwe twarateguye rero ico nokwita rukokoma yabo bo hejuru bavugwa ariko bajya nyene bibujumbura bajya bajya ibiturire binini cyane amamiliyaride bajya baja mu masoko yo kubaka amabarabara n'ibindi bajya babwiza tunga bakomakomeye cyane urumva rero ko ari igikorwa catunganije ku gihugu cose kandi citeguriwemwe bihagije ku buryo uwuzosigara akijya atazohava yitwaza ngo ntavyo yamenye mu gusozera iyo nama hashikirijwe inyishu zishoboka kugira igiturire kiranduranwe n'imizi mu ntara z'uburaruko umwunganizi w'umushikiranganje w'intwaro ibereye yasavye ko imvugo zojana n'ingiro ingozi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Eh, turagushimiye Jean Bosco sentare nkuru yo mu ntara ya Muramvya yafashe ingingo yo kurekura iby'agateganyo abanyeshuri batandatu kuri cumi n'umwe bapfunzwe bagirizwa gutyoza umukuru w'igihugu mugenzi wacu Rosine Munezero yaganiriye no mushingwamanza w'abo banyeshuri Maître Eric Batungwa nayo tubatega amatwi
Eh, Maître Eric eh, Batungwanayo mwotubwira muri rusangi abo banyeshure icaha kibagira niki icyaha abo banyeshuri bagira ni uko bacyoje umukuru w'igihugu nk'uko babivuga ngo mu nzandiko aho bariringitije mu bitabo by'ishuri rya siyansi zimene hari ifoto y'umukuru w'igihugu icyo cyaha rero babagirizwa gitegekanywa n'ingingo n'ingingo y'amajana atatu na mirongo irindwi n'icyenda igitabo cy'amategeko mpanabyaha yego twumvise ko ah, batandatu muri bo boba barekuwe nabashoboye kumvirizwa canke nabi icaha kitagiriye abo icyaha kitagiriye ko nk'uko biri urubanza ruracari mu matohoza aba rero abo nabo bari barengutse n'abana bakiri bato cyane umukuru yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda n'umunani muto nawe akaba yavutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri rero nk'uko amategeko abitegekanya bategerezwa kujanwa imbere y'umucamanza kugira ngo yige ijyanye- ibijyanye no gufungwa cyangwa by'ukurekurwa by'agateganyo mu minsi itarenga indwi abo bana rero bakaba bari bahagaritswe itariki zitatu z'ukwa gatandatu uno munsi bakaba rero bari barengutse imbere y'umucamanza kugira ngo yige ibyo bijyanye no gufungwa kwabo ko baronsa umwidegenzi w'agateganyo Uko niko byagenze naho ubundi ho urubanza amatohoza aracabandanya gushika ubu bitwa bera mugabo amatohoza arabandanya Eh, muravye i- ivyo bibagira mwebwe musanzwe mukora bafashe imbere y'amategeko ico caha kibagira ah, muragisanga koko mu mategeko ahana abo banyeshure icyo cyaha bagirwa ni bavuga yuko ari ku bintu biba byaciye mu nzandiko cyangwa mu majambo turi ko turaraba ntibinahuye n'ibyo bivugwa ko bobo bagirizwa ko bononye ifoto ya nyenicubahiro umukuru w'igihugu icyo cyaha nacyo abo bana bose barabihakana ko n'ibyo bitabo byakoreshwa n'abana ishuri ryose washaka bakanabitiza no ku yandi mashure abegereye muri make rero icyo cyaha kuri bo bo bo banagihakana umuntu ariko araraba n'iyo ngingo y'amajana atatu na mirongo irindwi n'umunani uko ibivuga icyo cyaha nti- ntibari bakwiye kucita gutyo kuri abo bana bwabo haracyari hakiri kare kugira ngo tugire icyo tubivuze ko mbure nitwaja mu ibyo n'ibyo ry'urubanza ko kamere k'icyaha gashobora no kunahinduka bitewe n'uko amatohoza agenda atera imbere Eh, abo bana wumvirije n'abana bakiri bato ba mu myaka sinzi ko hari kiringo mu camanza baba yategekanije kugira ngo urwo rubanza rushobore kurangira hakiri kare hanyuma kumbure ah, abambitswe izera bashobore gusubira ku ishuri ibiringo nk'uko nabivuze ubu urubanza rukiri mu matohoza mu mucamanza wa mbere yiga ibyo byerekeye kubaho umwidegenze cyangwa ko babandanya bafunzwe umwidegenze nabo bakaba bawubaronkeje muri uno mwanya tuvugana ba- bakaba bari barindiriye yuko bashobora gusohoka ibohero rikuru rya muranga rero ku bana bakiri bato gutyo eh, ahanini umwidegenze bavuga yuko ari kimara kuko n'ingingo y'amajana abiri na mirongo kabiri y'igitabo kigenga iburanishwa ry'imanza z'ibyaha zibitegekanya ni ukuvuga yuko ibintu byose bijyanye no gufungwa k'umwana akiri muto iba nk'ingingo ya nyuma mu gihe atakindi kintu cyokorwa yego murakoze metre batumwa nayo eric ku nsiguro muduhaye kuri urwo rubanza murakoze cyane
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya amerika risamiranira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kiganiro cyo kuri iyi saha mugenzi wacu thomas kamirindi yaganiriye n'umukuru w'ishyirahamwe ry'abayisilamu mu burundi komibu akaba na mufti w'uburundi shehe sadiki abdallah kajandi ku bibazo bitandukanye birimwo ukuntu abayisilamu babona ikibazo cy'intagondwa aratangura yishura ku kibazo cy'umunywanyi w'iradiyo ijwi rya amerika olivier tubatega amatwi nagomba kubaza nyakubahwa shehe sadiki kajandi ikibazo gikurikira yatubwiye yuko ari mu kwezi kwa ramazani kari ukwezi kw'ikigongwe guharirana gushikiranira n'abantu kwiyunga namusaba yuko nimba byoshoboka atantambanyi ko yokwegera ujya mushinga ntahe bacanyemwo bapfa ibijyanye n'uburongozi bakiyunga bakaja hamwe muri uku kwezi kw'ikigongwe ko kwitondesha ku bayisilamu nimba ari bidashoboka naho adashobora kubwira abamutegera abamukurikirana muri uyu mwanya impamvu yotuma badashobora kwicarana bashobore kumvikana bunga umuryango umwe apana kwicamo ibice bibiri nk'uko twabibonye byagiye bitera ingorane zitandukanye muri iki gihugu cy'u Burundi byoba byiza cyane muri uku kwezi bikagira icyo bishikanye ko abantu bamwe bamwe bagiye bashamirana bapfuye ubwo burongozi hano ikindi ni ukumushimira ku buryo ashobora kwitangira abaserukira mu bikorwa byiwe bamushinze no kumusaba gukurikiranira nk'umurongozi gukurikiranira hafi urwaruka ruri mu idini rya isilamu kuko biravugwa yuko hariho abantu usanga bariko bazunguruka muri aka karere k'ibiyaga bigari yego
uruko bosha waruka yuko bashobora kubajyana mu migwi igwana nka islamic state aba el shabab ndetse n'iyindi migwi aho novuga nk'akarorero byarabonetse mu gihugu cy'u rwanda rero uyu munsi nko ku matohoza nimba yoba yarayakoze yoba atarabona ibimenyetso bigaragaza uwo mugambi wo kosha urwaruka yuko babinjiza muri iyo ntambara bita intambara ya ntagatifu yoba ariko arakora iki kugira akingire urwaruka rw'uburundi ko rutinjira muri ibyo bintu nka nyakubahwa umurongozi aserukira idini rya isilamu mu burundi ndabashimiye ku kari mwaduhaye ndetse n'abari mu buhinga bw'ibyuma nimukomere ndagushimiye nanjye cyane olivier hanyuma duhamagare na terence noneho sheke kajandi abasubirize rimwe terence wiriwe neza wiriwe neza mu nyamakuru ndaramutse kandi cyane n'uwo mutumire mwatumiye sheke kajandi ye hita rero umubwira ibyawe yego jewe ikibazo cyanjye nagomba ndagitumbeje ntikijyanye neza ukwezi kw'iramazani nagomba kuvuga cyane cyane ku urabye mu bihugu bimwe bimwe birimo abayisilamu haboneka cyane ukabona havutseho imigwi tuvuga imigwi y'abiyahuzi tuvuga abihebye none iki ni cyo isilamu cyangwa ikorwa hari icyo bivuga ko kumengo ahenshi baza baje kandi ugasanga baje kwica mu ruvunga ibivuga ku iki kandi ibyo byose babikora benshi bitirira idini barimwo rya isilamu ko wani bivuga ku iki cyangwa idini bivuga bivuga ku iki ye urakoze cyane rwose sheke noneho rero olivier na terence olivier ati niwegere umuntu mutavuga rumwe mu burongozi bw'umuryango w'abayisilamu icya kabiri ati ugomba gukora iki kugira ngo ukingire urubyiruko abantu baza kurushaka ba- ba- bifuza kurujyana mu mitwe y'iterabwoba terance nawe ati iyi migwi y'abihebyi idini rya isilamu hari icyo riyivugaho ego murakoze nyakubahwa mumenyesha amakuru mwongera ngashimira cyane olivier ku bibazo byiwe yahejeje kunshikiriza Eh, icyo nagomba kumumenyesha cya mbere ni uko kudahuza ibyiyumviro si ukwankana Eh, muri demokarasi umwe wese afise icyiyumviro ciwe afise n'ukuntu yakira ibintu rero eh, nihaba hariho umuntu angwanya ntibisigura yuko twankana turaramukanya kandi tugasenga hamwe no guhagarara kujya kuntu tuvuga tuti duhagarara ku mirongo kuri swafa turahagararana neza nawe duhuye n'isaramu tugahana ntibisigura rero yuko twankana niyaba we afise ibimenyetso bimwereka yuko jewe twankana n'urya muntu yobigaragaza akavyerekana mugabe iconzi coco nta mwisilamu agumanyirizwe akazikiye Mm.
nta mwisilamu afungara amazani eh, agifise inzigo y'umuntu badasabiranye ikigongo muri ico gihe rero mu gihe yagwanira uburongozi muri ico gihe ne- ni ubushake bwiwe canke n'ivyiyumviro vyiwe ntawomuhora ivyiyumviro vyiwe ariko rero byaragaragaye yuko abayisilamu bagaragaza uwo babona yuko akwiye kubarongora icyo ni icya mbere hanyuma icya kabiri naho yoba yavuze sinzi ku byerekeye iterabwoba Ye.
nta karamu mfite hafi kuko ndahantu nta karamu nashoboye kuronka ye mu magambo make aragusaba gukurikiranira hafi urubyiruko rw'abayisilamu urakora iki kugira ngo ubarinde abantu bashobora kuza kubashakamo kubajyana mu mitwe y'iterabwoba kubera ko yavuze ati muri ako karere hari abantu bigaragara ko bazenguruka bigisha urubyiruko kubajyana mu mitwe y'iterabwoba urakoze cyane nyakubahwa mumenyesha amakuru ego ibyo eh, birashoboka kuko bavuga mu kirundi ngo nta mwonga ubura isato ibidahizwe ariko mu buryo bwose twebwe turagerageza murazi ko dusenga gatanu ku munsi iyo turi mu misigiti gusenga insiguro n'inyigisho zigisha amahoro zigisha urukundo zigisha gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda icyo utifuza ko kigushikira ntuze ucyifurize n'uwundi ntiwifuza kugira inzara ntiwifuza kwicwa ntiwifuza gutotezwa ubwisilamu rero bushaka umuntu arangwa n'amahoro yigisha amahoro kuko ubwisilamu n'iryo zina ryabwo ni amahoro rero twebwe turakora uko dushoboye kose tukagerageza kubwira abashefu n'abayimamu kenshi bakorera mu misigiti yuko boza barigisha kuramisha amahoro kugendera amahoro kuba indanga n'akarorero ku bandi muri icyo gihe rero urumva yuko mu nyigisho haravamwo inyishu nziza hanyuma twebwe eh, nk'uko turi abanyagihugu b'u burundi turakunda igihugu cyacu cy'u burundi kuko eh, bavuga yuko eh, n'indongozi y'igihugu idashobora kukirongora yonyine itegereza gufashwa n'abanyagihugu irongoye na Mm.
twebwe nk'abanyagihugu b'u burundi turakunda igihugu cyacu kandi turafasha Mm.
mu nyigisho tuti ntukice ntugasambane ntukanywe ibiyobyabwenge kandi tukigisha eh, amajambo matagatifu ya korani yavuga ati urayoboka imana wo- wongere uyoboke n'intumwa yayo hanyuma wongere uyoboke n'abatware babatwara izi ni inyigisho za korani ntagatifu rero twebwe nk'abayisilamu turayoboka eh, abayoboke kandi rero ubwisilamu abantu ntibabutegere isilamu si terorisme isilamu si ubwicanyi isilamu ntitoteza uyo muntu wese w'umwicanyi ntumuhe izina rya isilamu muhe izina ry'umwicanyi uwo wese azana akajagari ntumuhe izina rya isilamu mubwire yuko atari umwisilamu ari umuntu yatoranye inzira mbi ya shetani ubwisilamu nta n'umwe butegeka kwica nta n'umwe bubwira ngo genda ugire terorisme nta n'umwe buvuga ngo genda utoteze kandi genda utyoze abantu abo bose ni inkozi zibiri bakwiye mboneyeho n'akaryo mbere ko kuvuga yuko isi yose abo bantu bato kwitwa abayisilamu ntiturumva hirya no hino bavuga ngo ni abayisilamu b'intagondwa abayisilamu ba terorisme iryo zina isilamu nibarikureho bavuge bati ni intagondwa ni abicanyi ni inkozi z'ibibi ni amashetani gutyo rero uvuze gutyo ndagutegera ariko iyo muvuze ngo ni abayisilamu b'intagondwa iyi zina rya isilamu nimurikure ko ntibakwiye no kwitwa isilamu ntibakwiye no kuba igice cya isilamu kuko isilamu ni amahoro ni indanga ni ubumwe ni urukundo na kare mu nyigisho rimwe imana kenshi yatwigisha avuga ati urakunda mugenzawe nk'uko wikunda icyo utiyifuza yuko kigushikira ntuzucipfuriza uwundi isilamu rero ryigisha gutyo ni nka kurya nyine mu nyigisho turonka muri isilamu bavuga yuko umuntu yokwama asabikanya n'uwundi kubera yuko ku munsi w'umuhero imana rugira byose izokwinjiza mu muriro hanyuma rero uvuga uti imana ko jewe nasenga jewe ko nakuyoboka jewe ko nagira ibishoboka byose kugira ngo nze ndonke ijuru none uno munsi ko ko utampaye rya juru naharanira imana izokubwira iti narashonje ntiwangaburira naranyotewe ndicwa n'umwumwa ntiwampembura narambaye ubusa ntiwanyambika hanyuma rero uyu muntu azoca avuga ati none mana nari kukwambika ndakubonye hehe none mana nari kukugaburira ndakubonye hehe none mana nari kuguhembura ndakubonye hehe imana igaca ivuga iti iyo wabona cya kiremwa cyanjye cy'umukene umworo iyo wamugaburiye wari kuwugaburiye jewe iyo wamwambika wari kuba wambitse jewe iyo wamuhembura wari kuba uhembuye jewe kira none rero mu gihe utabikoze ibyo inzira yawe niyo mu muri udahera niko se sheke aho mu burundi hari mwebwe abayisilamu hari abasore hari inkumi mbese urubyiruko mwari mwumva bagiranye imishyikirano cyangwa se bagiranye ibiganiro n'abo bantu olivier yavuze baza kubashakamo abo bajyana mu mitwe y'iterabwoba ibyo bintu ntabwo umwe urabyumva mbega ujya muntu w'umwicanyi cyangwa w'inkozi z'ikibi urabona ko ari ibintu ku mugaragaro arinyegeza hariho uwo tubona n'uwo tutabona uwo tubona turamuhanura atunaniye tumushyikiriza ubutegetsi twabanje kumuhanura ariko rero jewe uko nubivuga mu burundi ni iteka ritekanye ni iteka ritekanye ntihaba twavuze tuti ntihamwe ngo uri isatu ibidahiye ariko nta nguvu yoba ifise kuko n'abagombye kubigerageza barabonye ko mu bundi bidashoboka baragomba gufata imisore bayijyane hanze ariko barafashwe kandi ndiyumva ko n'ubu bakiri mu buroko
iki cyari ikiganiro mugenzi wacu thomas kamirindi yagiranye na n'umukuru w'ishyirahamwe ry'abayisilamu mu burundi komibu shehe sadiki abdala kajyandi murabandanya kumviriza ibiganiro kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika isamiranira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro ikiganiro ejo mu mashuri ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
banywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika badutse amatwi ibiganiro byacu birangiriye ngaha tuboneho akanya ko gushimira abantu bose batwumvirije turashimiye enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma tukaba kandi dushimiye na inosa kimenyi yatunganije iki kiganiro amakuru mwashyikirijwe na frederic nkunikije hamwe na rosine munezero turabifurije rero umugoroba mwiza n'amahoro mwese
ijwi ry'amerika